iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kabiri itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio cumi i washington dc muri kumwe na oriane tangishaka na placide magambo nanjye mbahaye ikaze mu biganiro byacu
abacamanza bagiye bafatwa bariko barajya ibiturire bahanywe bimwe biboneka tukaba tuza dufise mirongo ibiri n'umwe bafunzwe kandi bakaba bafashwe nkiri bariko barajya ivyo biturire uyu ni umushikiranganji w'uburundi yashijwe ubutungane eme laurentine kanyana avuga ku barya ibiturire mu bushikiranganji arongoye bamaze gukubitwa intahe mu gahanga ni inkuru tubafitiye mu kanya
leta zunze ubumwe za amerika zemereye ubufaransa ko itazagabanya inkunga ibutera mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikari ubufaransa buhanganyemo n'udutsiko tw'intagondwa z'inyeshyamba mu gihugu cya mali
melania trump umutambukanyi wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ari mu rugendo muri afurika uno munsi ari muri ghana aho yabonanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'icyo gihugu uh, rebecca akufo odo
mu gihugu cya australia hafashwe icyemezo cyo gufunga uruganda runini rutanga amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri uwo mugambi ukaba ufashwe mu rwego rwo kugabanya imyuka yangiza ikirere cyangwa se kwirinda izindi ngaruka zakangiza ibidukikije
muri afghanistan umwihevye yagize igitero mu kibanza cyariko gikorwamwo ibikorwa vy'amatora ahitana rica abantu cumi na bane hakomeretsa abandi mirongo itatu ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye ikaze mwese duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika melania trump umutambukanyi wa perezida wa amerika ari mu rugendo rwa mbere ari wenyine mu mahanga kuva umutambukanyi wiwe wagiye ku butegetsi muri urwo rugendo rw'iminsi itanu ku mugabane wa afurika hazogendera igihugu cya ghana malawi kenya na misiri melania yashitse muri ghana mu gitondo cyo kuri uno wa kabiri acagendera ibitaro bikuru by'akarere k'umugwa mukuru wa accra bamweretse uko inzoya zipimwa ibiro ibiro mu dufuko tumanitse melana yongeye arabona uko abana bahabwa ingaburo n'imiti yatembereye kandi mu bice by'ibitaro by'ibyo bitaro bivurirwamo abana barembye yagiye aratanga uburengeti n'ibipupe byarungitswe n'ibiro by'umukuru w'igihugu melania, melania trump yagiye kandi ku kirimba aho yabonanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya ghana rebecca akufo ado
leta zunze ubumwe za amerika yemereye ubufaransa ko itazagabanya inkunga ibutera mu rwego rw'ibikorwa bya gisirikari ubufaransa buhanganyemo n'udutsiko tw'intagondwa z'inyeshyamba mu gihugu cya mari mu ruzinduko arimo i paris mu bufaransa minisitiri w'ingabo wa amerika james mattis yavuze ko bazakomeza gutera inkunga ingabo z'ubufaransa mu rwego rw'ibikorwa by'ubutasi ku bikorwa by'intagondwa kandi ko bazakomeza kubaha inkunga y'ibikoresho leta y'amerika yari mu nzira yo kwisubiraho igahagarika ibikorwa bya gisirikari muri afurika nyuma y'uko abasirikari bane b'abanyamerika biciwe ubwo biciwe uh, muri mari biciwe muri nigeri ubwo bari baguye mu mutego w'agaco k'inyeshyamba mu mwaka ushize ubufaransa bufite ingabo zigera ku bihumbi bine magana atanu muri ako karere k'iburengerazuba bwa afurika aho zihanganye n'imitwe y'intagondwa z'abayisilamu ubufaransa bwasabaga leta zunze ubumwe za amerika ko yakomeza kubushyigikira muri iyo ntambara mu gihe imitwe y'intagondwa yo ikomeje kwigarurira uduce twinshi muri iyo ntambara amerika iherutse gutera inkunga ubufaransa ya miliyoni mirongo ine n'esheshatu z'amadolari akoreshwa muri ibyo bikorwa bya gisirikari bikorerwa mu bihugu bya mali nigeri burkina faso chade na mauritania
muri afghanistan umwihebyi yagize igitero mu kibanza cyariko kiberamwo ibikorwa bijanye n'amatora mu buseruko bwa afghanistan ico gitero cyahitanye abantu cumi na bane gikomeretsa abandi mirongo itatu ico gitero gikomeye cabaye mu gacimbiri ka kama mu ntara ya nangahar Uh, cabaye mu biro vy'amatora vy'umukandida hazokwitoza mu matora y'abashingamateka azoba ku itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kwa cumi ntivyamenyekanye neza niba hari ico uwo mukandida nasir mahmand yabaye atwala kiongani umuvugizi wa leta muri iyo ntara ya nangahar yabwijwe rya amerika ko uwo mwihevyi yaturikije bombe yari yambaye mu birori vyo kwiyamamaza igihe vyari bigira bitangure
twambukire hakurya mu bushinwa uko intambara irushaho kongera ubukana ku masoko y'ubucuruzi hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi ishyaka riri ku butegetsi mu bushinwa ari naryo ricunga inganda zose n'ibigo by'ubucuruzi byose mu gihugu ryonyine ryaba ryatangiye kwiga uburyo bimwe mu bigo n'inganda z'ubucuruzi byakegurirwa abikorera ku giti cyabo guhera mu kwezi kwa gatandatu ishyaka rya gikominisite riri ku butegetsi ryongeye imbaraga mu bikorwa byo kubarura inganda n'ibigo by'ubucuruzi biri mu gihugu hose ni nako iryo shyaka rinyuza amatangazo mu bitangazamakuru ya leta avuga ko igihe kigeze ko bimwe muri ibyo bigo n'inganda byakegurirwa abikorera ku giti cyabo hanyuma ryo rikibanda kuri gahunda zo kugenzura no guhuriza hamwe ibikorwa guhera ubwo intambara ku masoko y'ubucuruzi yatangiraga ibicuruzwa biva mu bushinwa byaribasiwe cyane ku masoko bizamurirwa imisoro n'amahoro ku buryo mu mezi ane ashize isoko ry'imigabane mu bushinwa ryaguwe cyane ku buryo budasanzwe ibihugu by'i burayi na amerika byakomeje kwinubira ko ishyaka riri ku butegetsi mu bushinwa ari ryo ryonyine ryikubira ibigo by'ubucuruzi n'inganda bityo uwo ari we wese wakwifuza gukorera ubucuruzi mu bushinwa bikamusaba gucirikanwa na leta kandi ababikurikiranira hafi bemeza ko mu gihe ishyaka rya gikominisite ryakemera rikarekurira abikorera ku giti cyabo zimwe mu nganda n'ibigo by'ubucuruzi leta ya washington yo yazarushaho kotsa igitutu leta y'ubushinwa izamura imisoro n'amahoro agera kuri miliyari magana abiri mirongo itandatu na zirindwi z'amadolari ku bicuruzwa biva mu bushinwa
tukiri muri ako karere ka aziya ukwihebura n'umubabaro bibandanya kwiyongera hagati mu izinga rya indoneziya ahitwa sulawesi mu ndwi iheze abantu igihumbi n'amajana abiri bishwe na nyamugiginywa yakurikiwe n'imvura y'isegenya muri ako karere amakuru ava muri ako karere avuga ko abantu baba mu gisagara cya palu basinzikajwe cyane n'ibyo biza bibiri ubu bariko barasahura amaduka yaho mu kurondera icyo bafungura hamwe n'amazi meza agashavu gatera kiyongera muri benshi buri saha irenga leta itabarungikira ivyo bifashisha mu magume barimwo ibiro bijejwe gutabara imbabare birabandanya kurondera abantu boba bari munsi y'inyubakwa zasenyaguritse yamara ibikorwa ntibiriko biragenda neza kubera ukubura ivyuma vyo gukura vyo gukora ako kazi kuri uno munsi wa kabiri ibiro vy'igihugu bijejwe kugwanya ibiza bimenyesha ko bamaze guharura abantu igihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bane baguye muri ivyo biza bibiri
mu gihugu cya australia hafashwe icyemezo cyo gufunga uruganda runini rutanga amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri uwo mugambi ufashwe hagamijwe kugabanya imyuka yangiza ikirere kimwe no kwirinda izindi ngaruka zakangiza ibidukikije urwo ruganda rwari rwaratangiye gukora mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu biteganyijwe ko rwari rufite uburambe bw'imyaka makumyabiri n'itanu gusa ingufu z'amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri zikoreshwa n'abantu basaga mirongo itandatu ku ijana muri australia icyemezo cyo gufunga urwo ruganda ntabwo cyakiriwe neza na leta ya australia yasabye, yasabye ko nibura hagombaga gutegerezwa indi myaka mike kugira ngo icyo cyemezo gishyirwe mu bikorwa abayobozi ba australia bafashe bafite impungenge ko ibi byabagiraho ingaruka za politike bakeka ko abaturage babasaba izindi ngufu z'amashanyarazi badafite kuri ubu ariko kandi igihugu cya australia kiri mu bya mbere ku isi bicuruza ingufu z'amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri bigurisha cyane izo ngufu mu bihugu by'amajyepfo ya aziya n'ubushinwa
bandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail doti komu na facebook kuri aderese ya radiyo yacu no kuri wa eshatu radiyo yacu akadomo doti komu amakuru yo mu karere tuyahereye mu rwanda aho umucamanza mu rukiko rukuru yumvise ibisobanuro by'abunganira abo mu muryango wa nyakwigendera asina paul rwigara basaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bataha iwabo bavuga ko nibaramuka barekuwe bazubahiriza ibyo bazategekwa n'urukiko ibindi twabikurikiraniwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa
iburanisha rya none ryongeye kwiharira impaka ndende ku baburanyi bombi abunganira abaregwa batangiranye ijambo basobanura impamvu z'ubusabe bwo kugira ngo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda diane shima rwigara na nyina umubyara mukangemanyi adeline rwigara bafungurwe by'agateganyo metre buhuru pierre celestin wunganira diane shima rwigara yavuze ko igihe urukiko ruregewe mu mizi aho urubanza rwaba rugeze hose rushobora gusuzuma icyifuzo cy'abakurikiranywe rukabafungura by'agateganyo bakaburana bari hanze aravuga ko ibyemezo bifunga uwo yunganira byafashwe hashingiwe ko iperereza ryari rigikomeje kandi ko kugeza ubu ryarangiye akavuga ko impungenge z'ubushinjacyaha zashize kandi ko kumurekura by'agateganyo byamuha umwanya wo gutegura urubanza rwe yavuze ko ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha umurega gikomoka ku magambo yabwiraga abanyamakuru mu bihe bitandukanye igihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda muri bibiri na cumi na karindwi kandi ko byari ibitekerezo bye bitagize icyaha metere gatera gashobana nawe wunganira derine rwigara aravuga ko nta mpamvu zikomeye zikiriho zo kuba uwiregura yakomeza gufungwa by'agateganyo yibukije ko nawe icyaha ahuriraho n'imfura ye diane rwigara gishingiye ku majwi yo kuri telefone yahanahanaga n'abavandimwe be kugeza ubu yafatiriwe n'ubutabera yisunze ingingo z'amategeko yasabye ko uregwa nawe yafungurwa by'agateganyo kuko iperereza ryamukorwagaho ryarangiye yizeje ko igihe urukiko rwaramuka rufashe icyo cyemezo cyo kumurekura by'agateganyo ibyo rwamutegeka byose yabyubahiriza ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we bwana faustin mukunzi bwabwiye urukiko ko hari zimwe mu ngingo z'amategeko zisobanurwa n'uruhande bahanganye bemeranyeho bidasubirwaho ariko nabwo bwisunze izindi ngingo z'amategeko bwavuze ko busanga ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe impitagihe bwavuze ko bagombaga kubutanga urubanza rutaratangira kuburanishwa mu mizi mu gihe bushimangira ko bwarangije gusobanura ikirego cyabwo ubushinjacyaha bugasaba ko bakomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe burasobanura ko ibyaha bubaregwa ngo bishobora guhanira ku myaka itari munsi y'itanu ngo keretse bibaye byahanishwa igihano kitarengeje imyaka ibiri y'igifungo kukivugwa n'urundi ruhande ko impungenge z'ubushinjacyaha zashize kuko iperereza bwakoraga ryarangiye bwashimangiye ko zikiri zose bwavuze ko kubera ibyaha bakurikiranyeho gukomeza kubafunga by'agateganyo ari bwo buryo bwonyine bwo kudakomeza kubikora bwavuze ko bubarega ibyaha bikomeye bifite ingaruka ku mutekano w'igihugu kandi ko bashobora gucika ubutabera bwabwira urukiko ko kubarekura bishobora kubangamira ikurikirana ku bandi bavandimwe babo baba hanze kuko ngo bashobora kuzakomeza kugirana nabo ibiganiro cyangwa bakahura nabo bakazimangatanya ibimenyetso icyakora ntibwabashije kumvisha urukiko niba uwafunguwe by'agateganyo amategeko amuzitira kugira undi baganira umucamanza kandi yasabye kugira icyo buvuga ku kuba bunganira abaregwa bavuga ko bakubahiriza ibyo urukiko rwabategeka igihe baramuka bafunguwe by'agateganyo bwana ndibwami yavuze ko hakiri imbogamizi yo kuba nta gakoresho k'ikoranabuhanga kazwi nka burasari elegitoronike bashobora kubambika kajya karanga aho baherereye kandi ko gutoroka ubutabera bidasaba impapuro z'inzira gusa mugenzi we bwana mukunzi yavuze ko ubusabe bw'abunganira abaregwa bugamije gutinza urubanza kuko ngo bwagombye kuba bwaratanzwe urubanza rutaratangira mu mizi metere buhuru wunganira Diane Rwigara ariko akavuga ko kugeza ubu batarinjira mu mizi y'urubanza aravuga ko inzitizi zose zakunze kuzamuka zabaga zishingiye ku mategeko ntaho bihura no gutinza urubanza kandi ko basaba gusuzuma ibibazo by'ibanze mbere yo kwinjira mu rubanza mu mizi yikomye ubushinjacyaha ko mu miburanire bukora icyo yise akorobasi mu mategeko ibi byafatwa nko gushakisha kugira ngo bubone icyo bwasobanura kidafashije n'imvugo yarakaje ubushinjacyaha maze buhawe ijambo buvuga ko budakora akorobasi mu rukiko busaba ubwubahane mu rukiko kuko buhagarariye rubanda metere gashabana ntiyumva kimwe n'ubushinjacyaha buvuga ko kurekura abaregwa byaba intandaro yo kongera kuganira n'abavandimwe yabajije ati umuntu azajya abuzwa kuganira na mugenzi we azafungwa se kuko yaganiriye na mugenzi we ati icyo dusaba ni ugufungura by'agateganyo uwo nunganira asubire mu rugo ahumeke ase n'uwisanzuye si ukumufungura burundu izi mpaka byabaye ngombwa ko umucamanza azihagarika maze atangaza ko agiye kubanza gusuzuma niba ubusabe bw'abaregwa bwaratangiwe ku gihe cyangwa mu mitagihe iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rwa sinapol rwigara abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho madame victoire ingabire umuhoza perezida w'ishyaka fda inkingi metre bernard ntaganda perezida fondateri wa ps imberakuri ukuri itangazamakuru abakozi ba zimwe muri ambasade hano mu rwanda n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umwari diane shima rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na perezida paul kagame mu matora ya bibiri na cumi na karindwi nk'umukandida wigenga arahurananye n'umubyara aderine rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ibyaha aderine rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu gihugu ni ibiganiro byaberaga ku matelefoni aderine rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose barabihakana bakavuga ko byahimbwe n'ubutegetsi ku mpamvu za politiki ibibazo byo kwa rwigara n'ubutegetsi bw'u rwanda byatangiye gusakuza cyane kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ku mpamvu zitaravugwaho rumwe uyu wari umunyemari ukomeye unashyirwa mu b'imbere mu bafashije inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u rwanda mu myaka ya za mirongo cyenda mirongo cyenda na kane ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango we ukavuga ko aribwo bwamwivuganye ku itariki itariki eshanu z'uku kwezi hazamenyekana niba abaregwa bafungurwa by'agateganyo cyangwa niba bakomeza gufungwa eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi aho leta ivuga ko umugambi wo gukinga no gukingira abanyagihugu wamaze gutegurwa ariko igasaba amashyirahamwe guterera kugira ngo haboneke uburyo bwo kwishyura bwo kuwushyira mu ngiro ibyo ni ibyatangajwe n'umushikiranganjira b'agateka kazina muntu gushyikirana no kunganisha ibitsina muri leta y'u Burundi hari kuri uno wa mbere muri komine giheta intara ya gitega hagati mu burundi hari ko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe wahariwe abageze mu zabukuru ku rwego rw'igihugu kuri uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru umushikiranganji w'agateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina martin ivy'abandi amenyesha ko leta yita abageze mu zabukuru martin ivy'abandi avuga ko leta yateguye umugambi bise politique de la protection sociale mu gifaransa uzohora witaho abantu bose batishoboye harimo n'abageze mu zabukuru ibi rero biri muri ya ntumbero wa mugambi werukiye no gukingira kazoza karemye igihugu ico twise mu gifaransa politique ijanye na protection sociale leta y'uburundi byamaze kuyishyira ibyo kuyishyigikira ibiro byo kuyishyigikira biramaze kuboneka ikigega kijejwe kwegeranya uburyo bwo gukoresha muri uwo mugambi carashizweho n'amushikiranganje n'ivy'abandi avuga ko amafaranga ataraboneka hazopfa Martin n'ivy'abandi agira ko asaba amashirahamwe atandukanye gufasha muri uwo mugambi kugira uburyo bushobore kuboneka ubushikiranganje cumi na bumwe bwasizweho nibwo butiza gukurikirana ku munsi ku munsi inzego ziriho hariho ikigega bita FAPS casizweho kugira gishigikire uwo mugambi w'igihugu ivyo ntivyokunda rero kuko byose muri kino gihe n'amafaranga abantu bose bafite icyo baterera biriko biranonosorwa neza kugira baterere ntihagire ugeze mu zabukuru akeneye gushigira kuko baba bakeneye imiti myinshi n'ibijyanye n'imfungurwa bitandukanye n'iyo tuba turimo turafungura baba bakeneye gushigikirwa ibyo bizosanga gutyo dutera akamo abo bose amashyirahamwe bose kugira ubwo buryo bushobora kwegeranywa hanyuma bukoreshwa ayo mashyirahamwe ariko arasabwa guterera mu gihe amwe muri ayo mashyirahamwe yahora afasha aherutse guhagarikwa n'urwego rukuru rujeje umutekano mu kiringo cy'amezi atatu kuri uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abageze mu zabukuru bamwe mu bageze mu zabukuru bavuze ko bababazwa no kubona ukuntu indero ugwaruka iriko iratituka aba ni bamwe mu batama bashoboye kuvugana n'ijwi rya amerika ugwaruka rw'ubu rurabegera rukababaza ati ducira umugani isoko ugwaruka rw'ubu bakubwira ngo nguhe ngo umugani wawe unsumbye ngo ndawusoma mu gitabo ibyo y'urwaruka rw'ubu biragoye umwana w'ubu ubwira ngo uramahanyura ngo ni uko umuruta ngo ni ukumenya umutwe none rero iyo ababyara ibishoboka raba nk'ubu uhuye aho ubona abana birirwa barabyara bataragera ku migoroba bagobeza aho mu mabarabara abize ngo aratahutse mbe wa mwana aho wagiye wari hehe ase kugutuka nta kindi aho yociye bugufi ngo umuhanure niyo gihanura ry'abanyabuburi biragoye ni ukuri urugwaruko rw'ubu ruratugoye n'abakenyezi bageze mu zabukuru baratangazwa n'indero y'abigeme ba kino gihe iyo iyo hoho umubariye ati ingo mwana icara ngaho ndagucira umugani arakugamburukira ntageza abo ubu ntibageza abo ubu bamera nk'abagambaraye urabahanura uti nimugageze kugira indero nziza indero y'ubufasi yerekana aho buzobashitsa imbere mutarasi ubu kura indero hasi muhave mumenye ingene mureresha abandi muzoronka imana izobahera umwana w'umwigeme izuba rirenze bashaka kumubona bavye bashaka kumubona ngaho muhira atakurya guca ngo bamubone ku irembo abamaze kuja ku irembo bagashayo imyugariro nawe akiri ku irembo baca bajya ati subira iyo uvuye agaca asubirayo akarara yaca yihana ntiyasubira kandi yagenda mu banyene ku irembo ntiyagenda kure rwari kuru rwaraheze kurengana oya ntacyo ntibatwumva birarenze urabona ko birenze hano kera hari hari umukobwa sama yagera atari muhi atari muhira oya ubu nkace mba kwibora abantu sambiri iragera ukibona bari barapfemberana n'abahungu turabisuzugura nyine ko ntibitsana amahoro bizana ingaruka mbi uwo munsi mukuru wari wahimbaje urwego rw'igihugu muri komine ya geta ahahuriye abavuye mu ntara zitatu gitega muramvya na mwaro ku bushikiranganji burabyo gufatana mu nda kabaye akajya ko kuronsa bamwe muri abo bageze mu zabukuru udukarata two kwivurizako igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
urakoze fidele d'antoine sabimana ku nkuru yo mu burundi kuri uyu wa kabiri hatangijwe ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akaba asaba ko uyu mwaka hazibandwa ku ngeso zo kurwanya ruswa
nk'uko byashyikirijwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ubutungane bw'uburundi bukora ibitereteka igihugu naho hari abadasiba gutyoza urwo rwego rw'igihugu ko rutigenga mbere hakaba nabo bahuka kuvuga ko atabutungane buriho mu burundi silvestre nyandwi yafatiye akarorero ku byakozwe n'abacamanza hamwe n'abashikirizamanza mu mwaka w'ubutungane urangiye kugira yemeze ko abacafuza ubutungane bw'uburundi ari abansi b'igihugu kuko bavuga ibyo badafitiye ibyemezo abashikirizamanza bose barakiriye amadosiye angana ibihumbi mirongo ibiri n'umunani n'amajana ane na mirongo ine n'umunani muri ayo barashoboye gutohoza no guheraheza amadosiye angana ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani bisigura ko umwimbu ungana n'ibice mirongo icyenda na bine n'ibice mirongo icyenda ku ijana muri uyu mwaka kandi barashize mu ngiro imanza z'ibyaha zingana ibihumbi icyenda n'ijana n'imwe mu ngingo bafashe kandi barashoboye kwinjiza mu kigega cya leta amafaranga angana n'imiliyoni amajana atandatu na mirongo umunani n'indwi n'amajana atatu na mirongo indwi n'abiri n'ijana na mirongo itanu na rimwe iyo tutaba turi ku kivi ntawe ariko aratuvuga kuko na kare ngo igiti giterwa amabuye cyane ntikiba kiriko ibyamwa byinshi kiretse ivyo mu bijanye n'amabohero n'ubusho abanyororo bangana igihumbi na mirongo inani na bane bararekuwe mu busho buri mu gihugu harunguruzwa abangana n'igihumbi n'amajana abiri na cumi na babiri babakura mu busho bw'amakomine bakabashira mu mabohero canke bakabigereza amaparake naho umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ashima ivyakozwe bamwe n'abandi mu bafashe amajambo bagarutse ku bijanye n'igiturire mu gisata c'ubutungane umushikiranganji w'ubutungane yemeje ko iyo ngeso yibonekeje emero Laurentine Kanyana atavuga ko hari abafunzwe bagiriza ico caha abacamanza bagiye bafatwa bariko barajya ibiturire bahanywe bimwe biboneka tukaba tuza dufise mirongo ibiri n'umwe bafunzwe kandi bakaba bafashwe mpiri bariko barajya ivyo biturire aha tuboneyeho akaryo ko kwibutsa abacamanza abashikiriza amanza cyane cyane abarongoye amasentare n'amaparke kumenya yuko abenegihugu babakeneye bakabakira igihe cyose baje babagana bakagendera akarangamutima k'umwuga naho umukuru w'igihugu ashima ko hari ibiriko birakogwa kugira igiturire gituzwe yemeza ko biteye isoni kumva ico caha mu rwego rutunganiriza abandi perezida nkuru nziza asaba ko vyotuzwa burundu nakamaramaza kandi nagatukisha kumva inyifato mbi yo kugira igiturire mu rwego rw'iteka nkuru turasavye dushimitse ngo iyo ngendo igayitse ibe umugani guhera muri uyu mwaka w'ubutungane murabe muzirikana mudahengeshanya ko nkunda kujya yari igifyera kikamumira itama kandi agataretse kaba gasema ikindi umukuru w'igihugu cy'u Burundi akongera akaba umucamanza mukuru anegura ni abadindiza imanza n'abatisunga amasezerano n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono turanegura ingendo igayitse y'abacamanza n'abandi bakora muri ico gisata c'ubutungane bamwe bamwe badindiza imanza dusabye ababijejwe ngo babakurikiranire hafi babumvishe ko bategerezwa guhindura ingendo byanse naho bahabwe ibihano ruhasha muramiza kumuzirikanye ko amakungu abahanze amaso mwubahirize amategeko n'abwirizwa mudasize inyuma amasezerano mpuzamakungu u burundi bwatewe igikumu kugezaho amakungu azobafata icitegererezo ubutungane butagira agatotsi ni ishimikiro ry'umutekano n'iterambere nicyo kivugo cy'uno mwaka w'ubutungane watanguje ukese urongoye sentare nahinyuzwa akaba yasabye abacamanza kongereza inguvu kubwira umwimbu ugwire kuko mu mwaka uheze madosiye arenga ibihumbi mirongo ine hakozwe ayarenga ibihumbi mirongo ibiri na rimwe gusa ikindi yasabye kubwira umwimbu wiyongere muri ico gisata nuko leta yoba hafi amasentare kugira intambamyi ziva ku bukene n'uburyo buke zihere ibujumbura remo nzimana ijwi rya amerika urakoze raymond nk'uko twabibabwiye mbere umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'amerika melania trump ari mu rugendo muri afurika hazogendera ghana malawi kenya na misiri e, muri urwo rugendo rero azoba ariko aragendera ibyo bihugu byose mugenzi wacu e, fidel niyongabo yavuganye na segonde nimenya umurundikazi ari muri, muri siaro igisagara co muri leta ya washington hano muri amerika akaba ari umwanditsi w'ibitabo akongera akaba n'umuntu ahatanga impanuro zo guteza imbere abandi yatangiye avuga icyo yiyumvira kuri urwo rugendo uru urwo rugendo je ndibaza yuko rwari rukenewe cyane cyane ndabye umugambi melania trump yihaye kwitaho ababyeyi n'abana bakivutse inyigisho zo mu mashuri hamwe rero n'imico n'akaranga bisanzwe biranga ibihugu byo muri afurika azobona yuko afurika ari igizwe n'ibihugu byinshi kandi zagiriyemo nabyo nyine azobona ko bidasa haba mu mico mu ndimi akaranga hamwe n'ibyiza rero azohabona naho abantu bataraja muri afurika kenshi bibagira yuko afurika harimo ibyiza byinshi bakumva ibibi gusa ibyo rero nibaza ko bizomuha akaryo ko kwiga nk'ukwiga iterekeye afurika mu bihugu azoba agiyemo umugambi wiwe yatanguje witwa be best witaho kubaho neza kw'abana akaba no mu rugendo azoshimikira ku vyerekeye kurungika abana gushira abana mu mashure fatanije n'ukuntu asa n'umuntu abona ko afurika ifise umuco nakahise amateka meza kuzokwerekana uruhara rwa leta zunze ubumwe za amerika mu gufasha ibihugu vyo muri afurika kwigwanako uwo mugambi wiwe mubona uri mu bitumye aja muri afurika kandi azogerageza gufasha kugira ico afashije ku bana bo muri afurika ego bizomufasha kubona ibikenewe gufasha afurika hanyuma n'abantu babikoramo nibaza yuko indero y'abana mu mashure gufasha abana bakivutse ibyo byose ni ingorane abanyafurika benshi bagifise nicyo gutuma rero urwo rugendo ruzomufasha kubona aho n'imfashanyo leta zunze ubumwe itanga muri afurika aho ikenewe cyane aho ikenewe rero cyane cyane ni ugufasha urwaruka kuva rukiri ruto kiga amashuri hanyuma akabona kandi ababikoramo iyo migambi ingene bayikoramo cyane cyane bakitaho kumenya yuko afurika mito yizanira imigambi yamaze gukora zino ahubwo boraba abantu babijejwe baba muri izo ntara aribo bomenya ibikenewe n'ingene babikora kugira ngo baduze kazoza kabo muri make mu kurangiza amajambo avugwa ko umugabo wiwe uh, donald trump perezida wa amerika yoba yaravuze atyoza akarere ka afurika hari ingaruka ubona ashobora kugira ku rugendo rwiwe jewe sinibaza yuko abanyafurika ibyo bobihora umupasoni wa trump kuko siwe yabivuze nibaza yuko ikimujanye kandi ari ukugira nawe yerekane ububasha bwiwe kuko ari umupasoni wa perezida ububasha bwiwe n'icyo ashobora gufasha afurika hanyuma rero nkibaza yuko atomuhora amajambo yavuzwe n'umugabo kuko siwe yabivuze murakoze madame segonde nimenya umwanditsi w'ibitabo akongera akaba atanga ivyiyumviro biha ingoga abandi akaba ari muri leta ya washington mu gisagara ca seattle ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe fide aho rero ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio icumi i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka na placide magambo tubifurije umugoroba mwiza